dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi tariki ya gatanu y'ukwezi kwa cumi ni umunsi mpuzamahanga wahariwe umwarimu ni umunsi abatuye isi bazirikana uruhare n'akamaro k'umwarimu mu mibereho y'igihugu uyu munsi ntitwazindukiye kuvugana n'abarimu bose ariko ijwi ry'amerika ryahaye umwanya umwe mu barimu baminuje turaha mikoro mugenzi wacu veniste nshimiyimana akorera mu biro by'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza yaganiye na mwarimu leonse ndikumana porofeseri leonse ndikumana ndabashuhuje murakaza neza ku ijwi ry'amerika urakoze neza kumva akanya ko tuganira urakoze nawe nagira ngo niba utaba twumva ko uheruka kubona agashimwe ndeka nkite ku uheruka kuzamurwa mu ntera ushyirwa ku rwego rw'abarimu ba kaminuza b'ibihangange nagira ngo ubwira mu ijwi ry'amerika uwo uriwe urakoze rwose jewe nitwa leonse ndikumana ndi umurundi navukiye mu burundi muri komine vugizo province makamba manize mu burundi ncanabandanya muri amerika ndonka akazi muri amerika muri universite yitwa university of massachusetts iri muri muri ville yitwa amherst hanyuma nigisha ibintu byerekeye ubutunzi bw'igihugu n'iterambere hanyuma mushinga nk'uko umushinga ntayo bivuze jewe muri muri universite mporamwo bahera kuntera agateka baranyugura ipete banyita distinguished professor nahora ndi full professor urumva rero iyo niyo niyo pete ya nyuma muri professor y'iwacu muri universite yabaye iteka rikomeye kuri jewe ku muryango wanje nibaza ko n'abagenzi babishimye je kuri jewe byampaye inguvu zo kubandanya nkora kurusha nkuko nahora nkora cyane kare bikaboneka yuko muri akazi k'ubwarimu n'ubushakashatsi iyo ugize ugize umwete ugakora neza hanyuma ukagira n'imana imana ikaguhamagara ugashobora gukora iminsi yose rimwe na rimwe hazogera igihe bagushimira bikaboneka yuko ibyo wakoze biteye iteka ariko se nagira ngo namwe mwongere muse n'abatera agateka igihugu cy'uburundi mukomokamo mubibutsaho mwakuriyeho mwize amashuri abanza kugira ngo nabo bumve ishema ko nabo ari iryabo yego urakoze rwose nibyo ibyo uvuga kuko ibi biriko biraba ubu bashimira biva ku kuntu narezwe ku kuntu nize mu mashuri y'intango ku kuntu nize mu mashuri yisumbuye ku buntu nize muri universite mu Burundi naho naho nakoze hose je urumva rero nkuko nakubwiye navukiye ivugizo nize mu ishuri yitwa y'Imatyazo kuri paruwasi Matyazo aho niho niho nigiye kwandika niho nigiye gusoma aho niho natanguye ikivi cyugira ngo nshobore kwiga ntera imbere hanyuma mpejeje ngaho ndabandanya mu ishuri yitwa Ecole Normale de Rutovu bayita Lycée de Rutovu aho niho niho yari ishuri ifashwe n'abafurera bo muri canada niho nize niho nabananije iteka ryo kugira kwishyira ku kazi ugakora akazi ukamenya yuko atabizi icuya atakintu uzoronka muri iyo shuri yo mu rutovu abarimu n'abafurera icyo batubwira batubwira yuko kugira ngo utere imbere ubu umunyagihugu avuga ko yize wahejeje amashuri icyo bavuga bagerageza kuba wiga neza ugakina neza ugasenga neza abafurera batubwira bati ufise umutima mwiza uri mu mubiri ukomeye uzoshobora kwiga byumvikane hama rero nje muri amerika iryo shaka ry'ukora ry'ukora iminsi yose kudafyina ni ibintu nize nkiri muhira mama na papa banyigishije amatyazo mu rutovu no muri universite y'uburundi babandanye bashigikira bati aho uri hose ni ugukora ukora aho ushitse ingufu zawe zose zishika ugashimira imana yaguhaye amagara ugashimira abarimu bakwigishije ugashimira umuryango nakubwiye icyo nashaka kuvuga ni uko nk'uko bavuga ati mu kirundi hari umugani bavuga mu cyongereza no mu kirundi rirakubariho bavuga ati ubonye umugabo a- ashitse ahashitse aba afise umugore ari inyuma yiwe jewe rero mu byo ndonka byose ubu ndabishimira ababyeyi bambyaye bakandera ndabashimira cyane cyane n'umupfasoni twubakanye n'abana twabyaye nibo bampa inguvu iminsi yose mu gitondo mbyutse nibo bampa inguvu zo kuza ku- ku- kubandanya nkora none muri kaminuza ya massachusetts ah, mu- mu- mutanga yahe masomo muri universite ya massachusetts rero nigisha ibintu by'iterambere n'amasomo yigisha abanyeshuri ingene ibihugu bi- bitera bija imbere uko imyaka yongerekana tugasigura ingene ibihugu bimwe usanga biriko biratera imbere binyaruka ibindi bi- bikabagora tuga- tukabigisha kandi n'amapolitike ab- ibihugu bishobora- bishobora gukora kugira ngo bishobora gu- kuba- ku- kubandanya bitera imbere ibintu byo kugira ngo ingene ah, u- u- u- ukomeze ibintu by'umutahe ukomeze ibintu byo gucuruza ukomeze ibintu vya industry ukomeze ibintu by'uburi- by'ubwirimizi ivyo nivyo nigisha hanyuma kandi nkigisha ibintu bita macroeconomy ni ukuvuga kwiga ingene igihugu cose ubutunzi bw'igihugu bwose bu- bugenda kigisha ni- ni- ni- n'amapolitike leta ari ministere ya fi- da- ya- y'ubutunzi ari banki y'igihugu ingene ba- ba- bakora kugira ngo ibiciro nti- ntivyongerekane cane abantu bashobora ku- kuronka akazi hanyuma uwushaka ku- aba- abikorera utwabo bashobora gukora- gukora neza Ah, nkora ubushakashatsi mbere ya kino kiganiro na- nabonye yuko wa- wakoreye cyane amashami anyuranye y'umuryango w'abibumbye bakorera ibyegeranyo biyafasha kumenya uko byafasha ibihugu binyuranye ku isi mu iterambere ryabyo nk'afurika nabonye nawe warayikozeho cyane ni iki gituma afurika idatera imbere ego nk'uko bivuze jewe naronse akanya ko gukorera muri shyirahamwe ryu- ryunze ubumwe aricyo bita nations unis narakoze o, kandi no muri banki ya, ya afurika it- it- ica- ite- ijejwe ibintu by'iterambere icyo bita banki africaine de development icyo gihe yari kiri muri, muri tunisia muga igihe ntangwe gukora muri, muri nations unis na- icyo gihe nakorera muri ethiopia naronse akanya ko kubona yu ingene gu- guteza imbere igihugu bigoye ku cyo gihe twarakoresha amanama y'aba- y'abaminisitire ba- ba- ba- ba- bajejwe ibintu by'iterambere y'aba- y'aba- batwara amabanki santarare kuko naca mbona yuko uku ku bintu tuvyigisha mu ishuri hageze kubikoresha biragoye kuko usanga ibihugu vya vya afurika nubwo wowe ufise iciye ivyiyumviro vyiza kenshi usanga bidafise uburyo bwo kugira ngo ma- iyo migambi bwa- bwa- bwateguye bishobora kuyarangura Bishko- bisaba kubaka amabarabara bisaba kubaka amashuri bishobora kubaka ama- amahinguriro ibitaro ugasanga rero ibihugu vya afurika cane cane birakeye birakenye umutahe umutahe wo kugira ngo birangure imigambi vyakoze kuko usanga kenshi mu bihugu byose je nakoreyemwo mbona muri, muri afurika birafise imitahe imeze ne- ma- imi- imigambi imeze neza barazi ingorane bafise Baka- bakaba bazi ico bashobora kugira kugira ngo izo ngorane zi- za- ba- bazitorere umuti mugabo kenshi babura uburyo babura uburyo kuko amahera aba- aba- bashobora gutoza mu- ari mu makori ari hehe mu- mu- mu- mu gihugu ni make hanyuma imfashanyo na- nayo iva hanze ubu ni ni- ni make cyane kuko iyo mfashanyo iza kukongerereza imfashanyo ntishobora guteza imbere yonyine ishobora guteza umuntu afise icyo icyo yitoreje wowe nyene ari mu makori ari mu yandi mu mu zindi nyungu hanyuma iyo mfashanyo ikaza kongerereza rero muri afurika ingorane ni uko niyo mfashanyo ubu ni make nta- uko ugereranije ayaza n'ayo n'ayo ibihugu bikeneye usanga hariho hariho ubudasa cyane cyane ugasanga rero hariho ikibuze kugira ngo gihe inguvu eh, amaekonomi yo yo muri afurika Du- dushamikire eh, ubwo bukungu n'iterambere eh, ku burezi kubera ko uburezi niryo ntango y'iterambere kandi dusubire mu burundi igihugu cyakwibarutse ni iki cyakorwa kugira ngo uburezi mu burundi butere imbere ego urakoze cyane cuvuze ni- ni- n'ijambo rikomeye rwose kuko ibihugu byose bi- bi- ubona byateye imbere byaciye kubanza gukomeza ibintu by'ukwigisha kwiga amashuri umwana wese agashobora kuronka uburyo bwo kuja mu ishuri agaheza um- amashuri y'intango akaja muri mu mashuri ikam- yi- yisumbuye aka- abakiga umwuga kugira ngo bashobore kwiteza imbere bongere bateze bateze imbere igihugu ntushobora guteza imbere igihugu utari kuriteza imbere wenyine uteza imbi- imbere igihugu ari uko uteza imbere utejeje- uteje imbere umuryango wawe mu burundi icyo ntushobora kuvuga ni uko uburundi bwarateje imbere cyane ibintu vyo kwere- vyo- vyo- vyo- vyo- vyo- vyo- vyo mu ndero kuko ndavye igihe je na- na- natangura ishuri y'intango ku banyeshuri nka cumi bahejeje umwaka wa gatandatu warasanga ari nka babiri bagiye muri mu mu- mu mashuri yisumbuye kuko nta bibanza byariho ukaca usanga rero jenda hariho abantu benshi twiganye bari bari incabwenge rwose mbwa batashoboye kugenda mu mashuri yisumbuye kubera nta bibanza bya- byariho wasanga baraje batoya aba- aba- abana batatu ngo bagiye tuba dutoye turi- turindwi ngo tugiye mu rutovu baratora nka babiri bagiye muri, muri seminari abandi ba- ba- bagiye muri atene n'ibiki mbwa ugasanga benshi bari baciye ubwenge barasubiyemo umwaka hagagera igihe baheba kuba ata- ata- ata buryo bafite bwo kuronka bu- ba- kuja kwiga urumva rero umugabo ndavye ubu ndabona yuko igihugu carateye imbere rwose mu gutanga mu gu- mu kubaka amashuri usanga ubu mu burundi aho ugiye hose komine yose ifise amasegondere abiri atatu ico bica bituma abana bashobora kuja kwiga hafi y'imuhira bataha kuko twari twatuza gut- kuja kure ukarara mu- muri interena ubu nta interena zi- ni nkeyi cyane ico kintu nibaza ko umu- umuntu ara- abarundi bashobora kucishimira yuko umwana wese arashobora arashobora kuja mu ishuri agaheza amashuri ingorane zi- ziriho ubu uye ni uko nk'uko abana baronse ibibanza byo kuja kwiga mu ishuri amashuri y- y- y- yubatswe usanga rero bica bisaba umutahe munini kugira ngo ugure ivyo bitabo ugura iv- ivyo vyuma vyo gu- vyo gukoresha am- ama experience abi- abiga ibintu vya siyanse ubu- ubushakashatsi kuko ntushobora kwigisha ibintu vya siyanse utagira aho abana ba- bakora experience ico rero ni- niyo ngorane uburundi bu- bu- bufise si uburundi bwonyene n'ibindi bihugu ni kugira ngo buronke umutahe n'amahera yo gushira mu mashuri kugira ngo umwana aronke n'umwarimu aronke ico akoresha ugasanga hari n'igihe usanga nk'abarimu bigisha abana benshi cyane ugasanga nko mu ishuri harimo abana mirongo itanu je ndi umwarimu nta kuntu ushobora kumbarira jewe ndi jenyene ngo nigishe abana abana mirongo itanu mirongo itandatu ndi jenyene ngo umunsi wose ngo nabishobore kuko ntibishoboka nta mwanya ushobora kuronka ukwiye kugira ngo utange ivyimenyerezo kuko uri kurigisha ikintu gihambaye cyane si bijya uvuga mu ishuri gusa ni ivyiyo- ivyimenyerezo urumva rero utanze ivyimenyerezo bisaba umwanya wo kubikosora nta muntu nta mu- nta mwarimu umwe yoshobora gukosora ibyimenyerezo bwa- by'abana mirongo umunani iminsi yose ngo abishobore ntibishoboka je aho mba muri, muri, muri amerika ishuri yu- yo mu ma- mu ishuri y'ama- y'intango ntiteza kurenza abana mirongo ibiri na batanu kuko barazi yuko bisaba umwanya kugira ikindi na- ni- naco nibaza yuko uburundi n'ibintu byo- byo muri afurika biragira ingorane ni ingene abana baheje amashuri bashobora kuronka akazi urumva ubu umuntu arashobora kwishima ati abana bara- baraja mu ishuri bagaheza bakaronka amadiplome y- yo mu mashuri y- yisumbuye muri universite basigaye ari- baheza ari benshi ku- kurusha uko ba- ko twari twe duheza mugabo ingorane naho ni uko ubu akazi ni gake kuko leta nta buryo ifise bwo kuguma i- i- iha akazi abantu baje bose mugabo i- ibintu- aba- abikorera twabonaho iyo sekiteri acari ntoyi mu burundi nibaza rero yuko igikenewe ni ukuraba ingene leta n'aba- n'aba- n'aba- n'aba- n'abanywanyi mu- bo mu bindi bihugu bafasha bafasha mu bintu by'iterambere bofasha baga- bagafata mu mugongo abikorera twabo kugira ngo bagire imitahe bagi- babandanye ba- bagire amashyirahamwe yabo kugira ngo bashobore gutanga akazi cyane cyane ugafata bajya abantu bakora utuntu u- u- utwabo entreprise ntonto ziya ziraf- zirashobora gutanga akazi, akazi cyane mugabo kenshi usanga babura umu- ikibazo cya nyuma nifuza kubabaza professeur leonce ndikumana ni ikibazo cyerekeranye n'ubushakashatsi mu burundi kaminuza ntizishobora gutera imbere ndetse n'igihugu ntigishobora gutera imbere eh, kidafite abashakashatsi bagifasha guteza imbere inganda n'ubundi bukorikori buboneye none mubona ubushakashatsi mu burundi bwifashe gute mu rwego rwa kaminuza ivyo uvuze ni vyo kuko i- ibintu vyerekeye indero gutera imbere ibi- ivy'iterambere ry'igihugu birafashwa n'ubushakashatsi rwose kuko ari abikorera utwabo ari leta bakeneye ubumenyi buva mu bushakashatsi kugira ngo bamenye amapolitike bogira amastrateji bogira imigambi bogira hanyuma ugasanga rero mu burundi nibaza yuko nico kimwe no mu bintu biriko bira- biratera imbere usanga uburyo ni buke abarimu bajya muri universite barafise in- in- ishaka ryo kugira ngo bagi- bagire ubu- bagire ubushakashatsi mugabo kenshi ugasanga bisaba bisaba amafaranga yo kugira ngo baronke ba- barondere i- information ba- baronke ibi- ibi- ivyuma bakoresha rero leta nibaza yuko yo- yogerageza ikongereza umu- ya budget ishira ishira muri mu mu bushakashatsi kandi bakarondera n'aba- n'aba- n'aba- na- n'imfashanyo yo hanze boza barashira mu- mu mu- mu- mu bushakashatsi n'ama entreprise prive abantu bikorera utwabo bakabajako bakaba- bakabasaba ingene boshobora ku- kufi- kufinansa ibintu vya rusheri kuko uravye mu bihugu bira- biriko biratera- byateye imbere leta niyo niyo ya mbere if- itanga umutahe mu bintu by'ubushakashatsi I- abandi b- bikorera utwabo baza kongereza mugabo leta niyo it- igira intambwe ya mbere professeur leonce ndikumana ndabashimiye cyane kuba ah, mwigomwe akano kanya mukaza ku ijwi ry'amerika urakoze rwose hanyuma nashaka gusezera nawe baratwumviriza mugira amahoro murakoze turagushimiye cyane venise nshimiyimana na mwarimu leonce ndikumana ariko kandi kwiga igihe cyose ntibivuga ko uwize abona akazi uko abyifuza ntabona akazi uko ashaka ku isi muri iki gihe hagaragara ikibazo cy'ubushomeri haba ku bize n'abatarize ni ikibazo twakurikiye mu kiganiro muri isanga kuri ry'amerika cyayobowe na mugenzi wacu geoffrey mutagoma imibare itangwa n'ibiro mpuzamahanga by'umurimo hamwe n'ikigega mpuzamahanga cy'i- cy'imari yerekana ko umubare w'abantu badafite akazi hirya no hino ku isi ugenda wiyongera uko imyaka ihita ku mugabane wa afurika iki kibazo kirushaho gukaza umurego ni ikibazo gisangiwe n'abantu benshi baba abatarize abatararangije amashuri kimwe n'abayarangije bafite impamyabumenyi mu byigwa binyuranye ibiramambo afurika itanga imirimo myinshi ku banyamahanga baba abakora mu biro cyangwa ahandi nko mu kubaka ibikorwa remezo n'ibindi bitandukanye ibura ry'akazi ku bantu bize riterwa n'iki icyo kibazo cyakemuka gite mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twabatumiriye impuguke mu byerekeye kubyaza umusaruro ubumenyi bwa muntu bwana lawrence muganga ni umwarimu muri kaminuza ya alberta mu gihugu cya canada akaba afite impamyabumenyi y'ikirenga phd mu byerekeye kubyaza umusaruro ubumenyi bwa muntu aherutse kwandika igitabo ku kibazo gitera ubushomeri mu bantu bize n'uburyo cyakemuka icyo gitabo yakise you can't make a fish climb trees ugenekereje mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo ntiwakwigisha ifi kurira igiti ibiri muri iki gitabo nibyo turi bumubaze ndetse n'ibyo abatwandikiye bari bushake kumubaza muri iki kiganiro ku murongo wa telefone twakire bwana lawrence muganga bwana lawrence muganga ikaze mu kiganiro muri isanga Ah, murakoze cyane Geoffrey mutagoma kandi nanjye ah, nsuhuze abantu bose batwumva badukurikirana kuri iki kiganiro murakoze cyane ye reka rero mbanze ngushimire kwitabira ubutumire bwacu ndagira ngo duhere ku gitekerezo nyirizina kugira ngo ujye kwandika iki gitabo byaje bitewe bitewe n'iki Ah, urakoze cyane icyo ni ikibazo cyiza ah, ubajije kandi ah, nanjye ngere ngere igihe nkibazaho ah, impamvu ah, yatumye rero nandika iki gitabo ah, ni ukubera yuko akenshi ah, nakuriye muri iyi sisiteme y- y'ukuntu muri afurika bigisha cyangwa uburezi ah, buhabwa buri munyeshuri ah, ukomoka mu- muri ibi bihugu byo muri afurika usanga mu by'ukuri ntaho bigihuriye ubwo burezi ntaho bugihuriye n'isi uko iteye n'ibikenewe muri iyi si Ah, murambabarira no kubabwira ngo muri make ah, nababwira ngo iyi ah, si- ah, sisitemu y'uburezi yapfuye kera ariko sinzi ababishinzwe ah, impamvu batabibona uko nguko kugira ngo turebe ukuntu twakemura ibintu nk'ibyo ngibyo bishatse kuvuga iki kuvuga ko yapfuye kera ubwo ndashaka kuguha nk'urugero iyo urebye uyu munsi ah, ushobora kwibaza ushobora kwibaza ah, u- urebe akazi imirimo ishyirwaho na leta ni urugero cyangwa n'abikorera ku giti cyabo Ah, iyo usanze nko mu bihugu by'ibiyaga bigari ni urugero ah, usanga ntaho umubare wayo uyishyize hamwe yose buri mwaka imirimo ah, i- umuntu avuga ngo ya- yashyizweho na leta cyangwa n'abikorera ku giti cyabo ntaho ihuriye n'abanyeshuri barangiza kaminuza cyangwa n'izindi nzego z'amashuri zose zitandukanye Ah, usanga nta- nta n'ubwo ari kimwe cya kabiri so ukibaza se niba ibyo bintu bizwi ko ariko bimeze kubera iki ah, za kaminuza ah, n'i- n'ibindi bigo bitandukanye bikomeza kwigisha abanyeshuri ariko bazi neza ko ntaho bazajya nta n'icyo bagiye no kumarira igihugu ahubwo bagiye gushomera umwaka ku wundi n'uwundi utaha n'abandi barangize nabo baze babasange kuri rya soko ry'umurimo n'abandi b'uwundi mwaka babasanga aho ngaho ubona muri make ah, system ah, system tuvugaho cyangwa ubwo burezi bw'iki gihe ari ikintu gishaje gikwiriye ah, nta nubwo navuga ngo kuvugururwa ariko ahubwo gushaka ubundi buryo bu- bushya twakwigishamo aba banyeshuri kugira ngo ba- bigirire akamaro bagirire n'akamaro igihugu cyabo nuko rero uba utekereje kwandika igitabo kivuga kuri ibyo bintu cyane so ubwo rero ndavuga ok ah, ese tuzahora tuvuga ngo ibi bintu birapfuye tuzahereza aho umuntu ashobo- agomba gushakisha uburyo ah, nubwo wakiritika ikintu runaka ariko nanone ugomba no gutanga ibisubizo so ni nayo mpamvu ah, nanditse icyo gitabo ah, mvuga ngo nta muntu n'umwe ushobora kwigisha ifi kurira igiti Ah, ni ukuvuga ngo burya buri muntu ugewe nawe ah, n'abatwumva bose aho baherereye hose twaremwe mu buryo butandukanye dufite ubu- dushobora kugira ubumenyi kavukire butandukanye tukagira n'imbaraga zitandukanye ariko se umuntu akibaza kubera iki dufite amashuri atwigisha kimwe nk'aho turi ba bana b'impanga bahuje buri kintu cyose ni ukuvuga ngo dufite umwari umwarimu umwe ah, uhagarara imbere yacu nk'abanyeshuri ah, tuvuge abanyeshuri ijana cyangwa no kurenza akatwigisha ibintu bimwe umwaka wa mbere tukabona n'undi mwarimu nawe akaza akatwigisha twese icyarimwe n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane tukarangiza amashuri Ah, hanyuma Ah, ku isoko ry'umurimo bakaba batwite- batwitezeho gutanga ibintu bitandukanye kandi twarigishijwe ibintu bimwe ugasanga rero no hagombaga kugira im- umuntu ah, uvuga ibi bintu kandi akareba n'ukuntu bihinduka reka nguhe nk'urugero bwana Geoffrey ah, n'abadukurikiye tuvuge twese niba ari abantu dushobora kuba turwaye abantu ba- bakarwara indwara ah, kandi bakarwara indwara zitandukanye bakajya kwa muganga ariko ntaho nari nabona muganga aho atanga umuti abantu bafi- batandukanye bose akabaha umuti umwe abikoze uwo muganga yarara atakaje n'uburenganzira bumwemerera cyangwa iyo mpamyabushobozi imwemerera kuba umuganga cyangwa se ikindi ah, urundi rugero naguha mu- ah, mu bihugu bitandukanye hari abantu b'abatekamutwe akaza akakubwira ngo nushyiraho amafaranga ukaya- ugashora amafaranga mu ki- mu kintu runaka ah, nza- hari uzunguka ibintu runaka Ah, akagenda aka- agakura amafaranga ku muntu umwe uwa kabiri uwa gatatu uwa kane ariko iyo uwo muntu ibyo bintu yabwiye abantu bita- bitabaye byo nyuma yaho bigatahuka yuko yabeshya abantu uwo muntu a- a- arafa- afatwa n'ubutabera agashyirwa ahagaragara mbese baka- ba- bakanamuha n'igihano akwiriye ariko iyo urebye uyu munsi uburezi dufite usanga ababyeyi bashishikaye kujyana abanyeshuri babo ah, muri kaminuza runaka ngo genda wiga ibi nurangiza iki- eh, ah, ibintu runaka ugiye gukora aha hantu uz- uzabona ibi n'ibi ariko barangiza ugasanga ntaho bagiye se umuntu akibaza ubwo bwose ubutekamutwe ubesha abanyeshuri ngo baza nibarangiza kwiga ibintu runaka ariko nibarangiza kubyi- kubyiga baragaruka basanga ababyeyi babo mu rugo bicarane mu rugo nanone bako- ba babyeyi bakomeze babareberera abandi abatabafite nabo bagi- bahure bah- bahungabane bahure n'ibibazo bitandukanye usange ntacyo bimariye Bu- burya nsanga mu Bonge- mu byo- mu cyongereza nicyo cya kintu bajya bavuga ngo irize sikamu so ni- n'ubu nabwo ni nk'ubutekamutwe ariko rero iki gitabo kizana rero ingamba zitandukanye Ah, muri make nibyo nakubwira ngo ah, ubundi uburezi ah, icyo ngerageza kuvuga muri iki gitabo ndavuga ngo kubera yuko twaremwe mu buryo butandukanye sisitemu sisitemu y'uburezi igomba kubakirwa ku buri munyeshuri uko ateye ubushobozi bwe ah, n'ibyo yifuza kugeraho nk'umuntu burya i- a- aho wakuriye cyangwa baba twumva bose aho bakuriye ababyeyi babo barabarebaga bakavuga ngo uyu mwana ariko uko mubona uku nguku ashobora kuzakora iki ngiki kuko ahora ashishikariye ikintu runaka Ah, hanyuma uburezi bukagenda burera abo banyeshuri bukurikije ku muntu n'imbaraga ze n'ubushobozi bwe ah, karemano hanyuma bakagenda bamuzamura uko nguko nanone icya kabiri nakongeraho ni uko sisitemu y'uburezi zarekeraho ubu ngubu usanga muri univerisite cyangwa eh, n'ibindi bigo bitandukanye zishishikarijwe no- no- n'uko umunyeshuri yarangiza ishuri cyangwa yabona amanota meza ariko ntibyite nti- i- i- iryo shuri ntiryite ku ku bumenyi ngo rishishikazwe n'ubumenyi wa munyeshuri azakura muri iyo kaminuza cyangwa cya kigo yigamo ahubwo tugomba guhindura tukavuga ngo icyangombwa si amanota umuntu akura mu ishuri icyangombwa si igihe yarangirije ishuri ariko icyangombwa ni iki agenda azi gukora afite yamenye akuye muri rya shuri ni ukuvuga ngo ikinzana no ku ngingo ya gatatu ikubiye muri iki gitabo ishuri ryose umuntu yiga isomo ryose rigomba kuba rya somo rimuha kuba afite ikintu azi gukora ku buryo akirangiza arangiza iryo somo akavuga ngo nubwo ndangize ndangije isomo ru- eh, runaka ariko hari ikintu nzi gukora ngiki ubu ngiye gukora isomo rya kabiri nanone rimpe gukora ikintu runaka hari hari ibibazo byinshi nari mfite ku murongo kukubaza ariko ndabona abantu batwandikiye ari benshi cyane tabo ku murongo wa telefoni turi kumwe na celestin eh urahagana he celestin Eh, ndi rwamagana O, gerageza ubaze ikibazo cyawe turagerageza kucyumva Eh, ikibazo gihari ni uko eh, kuri iki gitabo yanditse agerageza ku- kuvuga impamvu ubushomeri bwagabanuka uhereye hano mu rwanda turi Eh, njyewe ndetse ubu ndambaza ndetse z'ubumenyingiro zijyanye n'imyuga ndangiza amashuri atandatu mu bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo ariko ubona gusaba ku buryo bwo kugira ngo umuntu akore akore mu bushomeri bitoroshye cyane cyane hano mu rwanda biragoye kuvuga ngo umuntu yihangire yihangira umurimo ariko eh, guhanga umurimo n'imisoro nabyo bikaba bitoroshye none bwa bumenyi ubwicaranye bwo ko iyo wicaye uko ntacyo ukora urumva icyo gihe nabwo urabwibagirwa nka nibyo biri hano mu rwanda ujya gu- gu- kugira ngo ubone akazi biragoranye kugira ngo uhange umurimo biragoranye urakoze cyane celestin nubwo umurongo wawe wa telefone utameze neza Eh, lawrence abanze agira icyo avuga ku kibazo cya celestin muri make ah, i- ah, mu by'ukuri ibyo uvuga ni byo kandi icyo kibazo ntabwo ari mu rwanda gusa usanga atari n'ibiyaga bigari gusa ahubwo na afurika yose Ah, kandi nta n'ubwo bigiye kurangira ejo bundi kuko ah, iyo urebye u- ah, umubare w'abat- w'abaturage urimo uriyongera ah, kuri uyu- ku mugabane wa afurika ni urugero ah, u- mu minsi zazo zaba usumba ibindi bihu- bihu- bihugu cyangwa imigabane yose yindi ariko rero ngarutse ku kibazo cyawe ah, nibyo bigaruka ku kintu ukomojeho mu- muri make Ah, usanga imisoro ah, mu bihugu dukomokamo irahanitse cyane ku buryo n'uwifuza gu- ku- amasosiyete aturuka hanze kugira ngo aze ata- ahange imirimo usanga nta nta mu by'ukuri ntago yaza ngo ah, aza make ntago bimeze nk'uko yajya mu bushinwa cyangwa ahandi hantu imisoro ari mikeya kugira ngo bahange imirimo myinshi bashyireho amasosiyete atandukanye kugira ngo abantu nkawe n'abandi bose bameze nkawe ah, cyangwa n'abari burangize amashuri kugira ngo nabo babone akazi Ah, mu by'ukuri um, ah, ah, hari- ha- hakabaye ah, habaho ubukungu politiki y'imisoro ariko ifite inyungu zo kuzamura imirimo mu gihugu kugira ngo abantu bashinge ah, imi- i- imiri- bashinga ah, inganda zitandukanye cyangwa ibintu amahoteli n'iki ibintu bitandukanye bishobora gutanga akazi ku bantu benshi ariko ibyo bitabaye ibyo mu by'ukuri bizaho- bizahora nk'uko nguko Ah, na- naguha nk'urugero usanga ibindi bihugu ah, byu- bish- ba- batanga yego n'ibihugu byacu bitanga igihe runaka kugira ngo umuntu abe ah, azane imisoro mikeya ariko iyo myaka irangira vuba imisoro yakabaye iri hasi kugira ngo bishishikarize ibindi bihugu baze bakorera aho ngaho batange akazi usanga ku mugabane wa afurika ariho hari isoko ry'umurimo rihendutse kurusha ahandi hantu hose ku isi ariko aba- abashoramari ntibashaka kuzana aya mafaranga yabo kubera iki imisoro iri hejuru rero ikindi kintu wakomojeho mbese ah, ibi bintu kubyiga umuntu ukwiga uta- udakora uda- utabikora nta bumenyi uzagira ni nacyo nanone muri iki gitabo ah, nanditse usanga mvuga ngo ishuri iryo ari ryo ryose rigomba kugenwa mu buryo umunyeshuri aho kugira ngo yirirwe yicaye mu ishuri ahubwo ibyo yiga abyige akora icyo twita cyangwa mu buryo ah, twese tuzi kwiga kugomba kuba gusa nk'aho umuntu ari muri stage akiga ibintu ariko abikora niho ugenda u- uzamura ubumenyi bwawe ukeneye kandi n'aba- n'abazaguha akazi baba bakeneye ndumva ariko ah, nasubiza bwana celestin ndagushimiye nawe geoffrey mutagoma na muganga lawrence abatwumvise namwe uyu munsi nongeye kubashimira kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo